muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nk'uko mubizi radiyo ijwi ry'amerika ivugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda no kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ku mirongo migufi kugera saa mbiri y'ijoro mudukurikire kuri iyo mirongo kandi turi no kuri interineti wazitatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mwiriwe neza se ni thomas kamirindi ubasuhuza ni cya kiganiro cyanyu muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
Mura- murakaza neza rero mu kiganiro cyanyu muri isanga kugera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu rwanda hari amadini arenga igihumbi na magana atanu yiyandikishije mu kigo cy'igihugu cy'imiyoborere n'insengero zirenga ibihumbi cumi na bitanu ese ni ikimenyetso cy'ubwisanzure mu myemerere mu gusenga mu by'amadini igisubizo twagiye kugishaka muri lipodor umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu by'ukuri umuryango uharanira guteza imbere no kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu liprodor yakoze ubushakashatsi ku burenganzira bwo gusenga n'ubwisanzure bw'amadini n'amatorero umushyitsi ni perezida wayo perezida rero wa liprodor pasteur mushimiyimana pierre damien simbatindiye pasteur mushimiyimana muraho murakomeye
muraho kabiri murakomeye namwe yego rwose turakomeye kandi ngushimiye cyane uyu mwanya uduhaye urakaza neza
murakoze cyane gusa rero iyi telefone yawe ndumva ifite akabazo sinzi nimba network uko imeze sinzi nimba wajya ku ruhande gatoya rw'aho uri gato cyane kugira ngo turebe nimba bitungana kurushaho kuko biragenda bicikagurika
ngewe ndi kubumva neza ye natwe tu- reka turebe nimba bi- biza gukunda ibyo ari byo byose nagira ngo ntangire ngushotora kuri pasiteri w'ukuri mu itorero ry'abapentekosti iyi raporo ya riprodoru uka nyine uri na perezida wa riprodoru ariko uri pasiteri ntabwo waba waricaye gusa hanyuma ukayiyandikira mu magambo makeya ubushakashatsi mwabukoze gute
bishoboka ko abantu bashobora kwicara ngo biyandikire ibyo banditse babyite ubushakashatsi ibyo byaba ari ibitekerezo by'umuntu bwite eee
iyi raporo ibiyikubiyemo n'ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango wa ripodoro tukaba twabukoreye mu- mu gihugu hose yewe ntabwo Mu- pasiteri ntabwo umurongo umeze neza pe sinzi cyangwa se du- duhagarike twongere tugu wayishyize kuriho parureri
ya- ya- kuko biragenda bicikagurika ntabwo winjira neza muri radiyo ngo tukumve neza cyangwa se tugahindura cyangwa se icyumba urimo nacyo gishobora kuba gifite akabazo ko- ko ku- ko kwa- kwakira neza imirongo
muhagarike duhindure niba bishoboka ye reka mbaze aba abamfashije ba- baca umurongo hanyuma twongere tuguhamagare turebe ko bikunda fatou est-ce que tu peux couper et puis reprendre euh, dans quelques instants inshuti z'ijwi ry'amerika rero fatuma arimasi karara twarimo tugambana ukuntu dukom- du- twongera guhamagara um, pasiteri mushimiyimana pierre damien mu gihe rero arimo amushaka mube mwumva aka gatangazo
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya short waves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ijwi ry'amerika rero umushyitsi nk'uko nabibabwiraga mu kanya ni pasiteri mushimiyimana pierre damien ni perezida wa riprodor tugiye kuganira kuri iki cyegeranyo cy'ubushakashatsi riprodor yakoze ku burenganzira bwo gusenga n'ubwisanzure bw'amadini n'amatorero mu rwanda mu kanya telefone yatugoraga ariko ndibwira noneho ko bigiye gutungana pasiteri nanone nongere nguhe ikaze pasiteri mushimiyimana ntabwo araboneka muratubabarira noneho tu- tubanze dufate rero abantu bashaka kuza muri iki kiganiro kwifatanya natwe abanywanyi b'ijwi ry'amerika uwo turi kumwe wa mbere ni remo remo karame karame uratangaza iki
ni amahoro ni amahoro Mm, Na- namwe mwaramutse neza ngiye gutwaramutse neza rwose
Eh, nuko nuko imana ishimwe haleluya
amen ye nuko mu gihe rero bagishaka pasiteri mushimiyimana pierre damien umutumirwa urashaka kuwutangaza iki
okay ibyo wenda mwari mwavuze nuko bitewe na na poste mwari mwashyizeho na nahise nyibona numva ahubwo ni nk'aho ari ibyo byabaye mbere bibiri na cumi na cumi na karindwi itangira natwe ba- ba- ino nkubiri nayita ngo inkubiri ngo bafunga n'amadini eh byatugezeho rero nari nari ndi icyo bita nda shehe cyangwa imamu w'umusigiti ahantu mm, uri imamu kandi witwa remo eh burya se remo ni n'iri- ni n'izina rya kisilamu ntabwo ari izina rya kisilamu ni uko na wenda na- ni nabaye umusilamu nyuma Ah, hanyuma ubaye umusilamu wafashe irihe- irihe zina rya kisilamu
nitwa abdul jariri abdul jalil
eh ye
nyuma rero wenda njye i- icyo na- navuga ngo nta bwisanzure nda baduhaye Nu- twagiye kumva twumva ngo umusigiti aho twasengeraga bahafunze mm,
numva birana birantangaje I- nta nta nta nama bigeze batugisha ati ibi mubireke mureke ibi ngibi oya none igihombo njye nagize mm, nakwita ngo ni igihombo ni abana nari narafunze umwana utari uzi gusoma umwana utari uzi kwa utaragiraga isuku am- nkamwigisha isuku mm, ariko ubu ngubu birababaje iyo ubonye n'umwana mu isantere kuko yacitse intege ntahabona agira gute asengera asarira mm, ukabona i- umwana yari mayibobo yaje yari umusilamu ashobora ku- koga agafata isuku neza azi gusoma mhm, akavuga ati njye mu ishuri sinzasubirayo ariko nkandika ibintu ku kibaho ndimo kubigisha bikamugirira akamaro akamenya kwisomera mm,
agashobora kuvuga ngo e aga- bari bamaze no kugera ku rwego bashobora kuba batungamo telefone mhm,
ariko na- igihombo njye byangezeho bine- bikanambabaza ni ukubabona nyuma babuze aho basengera bikagera gute tuga- bagacika intege bagasubira muri bimwe bari bibereyemo mu yandi magambo uburenganzira bwawe urumva bwarahonyowe bwarahonyowe cyane rwose remo alias abdul jalil reka iki kibazo tuze kukigarukaho u-
Eh.
ugume kuri radiyo yawe hanyuma pasiteri mushimiyimana nyine perezida wa riprodori yakoze ubu bushakashatsi aze kugusubiza
cyane rwose ye urakoze
yego nawe murakoze igitondo cyiza ye pasiteri mushimiyimana
ndabumva neza toma noneho rwose turakumva neza natwe ndibwira ko n'inshuti z'Ameri- z'ij- z'ijwi ry'amerika zikumva neza mu maradiyo mbere y'uko Yego, tuza ndabumva neza cyane ye mbere y'uko tuza kugaruka kuri ibi kuri ibi bibazo by'ubwisanzure bitewe n'amadini n'amatorero n'amasengero yafunzwe reka tugaruke aho twari twahereye ni- muri cya kibazo natangiye mvuga nti ni ikibazo cyo kugushotora uri pasiteri uri perezida wa repurodoro ntabwo wiyicariye ngo wiyandikire raporo
oya ibyo ntabwo bishoboka ibyo ntabwo byaba ari ubushakashatsi ahubwo waba wanditse ibitekerezo byawe bwite Mm,
ubushakashatsi bisobanuye yuko ah, hari uko bukorwa twagiye mu turere twose tw'igihugu tubaza abarebwa n'ikibazo ni ukuvuga abayobozi b'amatorero eh, n'aba- n'abayoboke bayo hanyuma ibivuyemo nibyo twatangarije abanyarwanda hano muri iki cyegeranyo mu mu nshamake yacyo nduzi muvuga yuko mwabajije amadini n'amatorero makumyabiri n'umunani
yego mwabajije n'inzego z'abayobozi ku rwego rw'ibanze
yego twabajwe Nyine- n'abayobozi ku nzego z'ibanze n'imiryango itabogamiye kuri leta itandukanye
eh, imiryango itagengwa na leta cyane cyane y'uburenganzira bw'u- bw'ikiremwamuntu eee nuko yego hanyuma tu- tutabiciyeho hari amadini mu rwanda asa n'aho adahabwa ubwisanzure buhagije twavuga nk'abayisilamu byigeze kubaho abayehova nabo hari igihe mu rwanda bigeze kubera bezwa muri za mirongo inani sinibuka neza ba- bacyaduka ba- bakabafunga nabo mwarababajije
nabo twarababajije barimo bo twaganiriye nyakubahwa Mm. nuko ibi ngibi rero byari ugusasira ikiganiro kugira ngo abatwumva bumve ko nyine bumve ireme ry'ubushakashatsi koko ko ri- ri- rihari ndagushimiye cyane rero dukomeze murakoze cyane Ye.
Yego, dukomeze yego noneho rero mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka leta ifunga amasengero menshi cyane ibihumbi hanyuma n'uyu nguyu twarimo tuvugana remo waje kuba imama afata ni- n'izina rya kisilamu rya abdul jalil ati nanjye bamfungiye umusigiti ngira igihombo ati uburenganzira bwo gusenga bwanjye bwarahonyowe aho wamubwira iki
urakoze cyane Eh, ndagira ngo twumvikane neza yuko mu rwanda batafunze insengero ko bafunze insengero zitujuje ibisabwa Ah, ama- hari ibwiriza rijyanye n'uko insengero zigomba kubatse ibyo zigomba kuba zujuje Eh, kandi byagiyeho ku- mu buryo bwo kurengera eh, uburenganzira bw'abanyarwanda muri rusange Eh, hanyuma iryo bwiriza rero icya- icya- icyagaragaye ni uko abanyamadini ahubwo ntabwo bari barihatiye kurimenya mu gihe rero ubuyobozi bushinzwe bwarimo bukora bugenzura niba eh, amadini ah, mu- mu myubakire y'insengero bakurikiza ibisabwa niho haje kugaragara yuko amatorero menshi yagiye yubaka insengero atitaye ku nyungu z'abayoboke bayo hanyuma izo nsengero rero byabaye ngombwa yuko zifungwa by'agateganyo kugira ngo habanze huzuzwe ibiteganywa ah, n'amategeko by'insengero zigomba kuba zujuje ntabwo rero eh, insengero zose ntabwo zafunzwe hafunzwe izo zitari zujuje ibisabwa mu magambo make rero nta burenganzira bwahonyowe
mu magambo make nta burenganzira bwahonyowe kuko amategeko arahari eh, asobanura ibyo i- uru- insengero zigomba kuba zujuje Eh, ijwi Yego.
ijwi ry'amerika kuri telefone dufite na ndayisenga ndayisenga we
yego wiriwe neza
muri bamire
urasa n'uri mu rusaku ariko
Eh, oya sindi muri sabu
none uri kuri radiyo ariko ig- ig- ig- niyo igaruka muri ra- muri telefone yawe
Eh, waba ugabanije gatoya
eh, nayigabanije Eh, noneho igi- icyiyumviro cyawe cyangwa ikibazo
icyumviro cyanjye Ah,
ndayisenga eh, cyandabumye eh, vuga
icyumviro cyanjye ku cyerekeye amadini Mm.
none eh, kugira ngo isengero yemegwe
yego ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda telefone ya ndayisenga iracitse hanyuma hazamo ibintu by'ibyuma ntazi ibyo ari byo ndibwira ko yashaka kubaza ahari ibisabwa kugira ngo idini mbese cyangwa se urusengero rwemerwe pasiteri mushimiyimana ubushakashatsi bwigeze bukomoza kuri icyo kintu cyo kumenya ngo urusengero kugira ngo rwemerwe rwemerwe rugomba kuba rwujuje ibingibi
aha urakoze nta mu- mu bushakashatsi twakoze eh, twarebye aya- amategeko agenga ah, uburenganzira n'ubwisanzure bw'amadini n'amatorero mu rwanda Eh, kandi iryo bi- itegeko eh, hari amategeko hari itegeko nshinga daboro eh, mu ngingo yaryo ya mirongo itatu na karindwi ritanga ubwo burenganzira n'ubwisanzure bwo mu myemerere hakaza n'iri tegeko nimero mirongo itandatu n'umunani ryo kuwa mirongo itatu z'ukwa munani bibiri na cumi n'umunani naryo eh, riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange naryo eh, rigaragaza kurengera uburenganzira bwo gusenga n'ubwisanzure bw'amatorero hakaza n'itegeko nimero mirongo irindwi na kabiri ah, bibiri na cumi n'umunani ryo kuwa mirongo itatu na rimwe z'ukwa munani rigena imitunganyirize n'imikorere ya- y'imiryango eh, ishingiye ku idini Eh, ibyo naryo rigaragaramo kurengera uburenganzira bwo gusenga hakaza itegeko nimero mirongo itanu na gatandatu eh, bare bibiri na cumi na gatandatu ryo kuwa cumi na gatandatu z'ukwa cumi na bibiri na cumi na gatandatu rishyiraho urwego rw'igihugu rw'imiyoborere naryo eh, rikagena mu nshingano eh, z'icyo kigo imitunganyirize n'imibereho ah, byaryo uko uburenganzira eh, bw'amadini uko bugomba gukurikizwa ndetse n'itegeko nimero icumi akarongo bibiri na cumi na kabiri ryo kuwa kabiri kuwa gatanu rigena imitunganyirize y'imijyi n'imyubakire mu rwanda Ah, iryo naryo ndetse hakaza n'iti- n'iteka rya minisitiri naryo nimero zeru kane kaburo emu bare zeru cumi na gatanu ryo ku wa cumi n'umunani z'ukwa gatanu bibiri na cumi na gatanu rishyiraho amabwiriza ajyanye n'imitunganyirize y'imijyi n'imyubakire muri ayo mabwiriza rero maze kuvuga hagaragaramo iby'insengero zigomba kuba zujuje kugira ngo ah, zemererwe ubundi busanzwe harimo yuko insengero zigomba kuba zitubatse kure ni ukuba zitarengeje eh, urugendo rwa kilometero eshanu tu- uturutse aho abayoboke batuye harimo nanone yu- u- ubuso bw'aho urusengero rugomba kuba rwubatse eh, bungana na zeru n'igice bya hegitare ndetse no n'ibijyanye n'amasuku ubwiherero parikingi eh, ndetse no- ni- no gushyiramo eh, ibikoresho bituma ah, insengero zidasakuriza abazituyemo eh, zigomba kuba zi- zituma nta rusaku eh, ru- rusohoka mu nsengero kugira ngo n'abazituriye nabo babashe kugira umutekano ni bimwe rero mu byo iryo tegeko rirebaho rivugamo ni ibyo ngibyo hari uko urusengero aho ruba rwubatse aho rwubatse uko hangana hanyuma eh, uburyo bufite isuku ubwiherero buhagije eh, parikingi n'ibindi
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga kuri telefone turi kumwe na innocent innocent we ikibazo cyangwa icyiyumviro
ni ikibazo n'icyumviro Mhm.
ego cy'uko mbona abo abanyamadini boreka bagakora imirimo yabo cyangwa babona hari ibidakurikiye n'amategeko bakabeka bakabatanga ibikurikiye n'amategeko kuko n'icyo bundi nawumvise muri uyu mwaka nyine ubwo urangiye hari amashengero bugaye ngo amatipandi abatipandise n'ayandi mashengero Oya.
batangiye ibikwiye Innocent we.
na leta ama- babandanye izo Innocent.
Hano Innocent.
tariki kugarira amashengero kuko nko mu gihugu cyose ntihogoma nk'idini rimwe ntibyoshoboka Oya, Innocent we.
bakora ibyo nicyo mbona cyoroha innocent ntabwo bafunze ama- amadini nk'uko perezida wa riporodoro pasitori Mu- mushimiyimana pierre damien yabisobanuye u rwanda leta y'u rwanda yafunze insengero kandi nazo ni ukuzifunga by'agateganyo zitujuje ibisabwa n'amategeko urumva ego Eh, hanyuma ikibazo cyawe
icyo nabona rero kuri ibyo badakoze n'amategeko ntibabirondere rero babitange ahantu abo bandanye bakora icyo ni cyo tuba tugihanye niyo handi batabitazuba ko batokora kandi bidakurikiye n'amategeko bakamaze bakaraba ko bakurikiye n'amategeko bagahita bakabitanga bakaza bakabugururira amashingiro yabo ye inosa urakoze
ko murakoze no mu kujyi rya amerika dufite kandi na Maurice kuri telefone Maurice we
karame karame wiriwe neza ariko mwiriwe neza niremo noneho naza ntabwo ari Maurice nuko ari ari indi nomero nari nakoresheje nanone
remo abdul jalil
aho ngaho pasiteri pasiteri hari ibintu yansubije kuko nibyo pe sibyo twari tujuje ibyangombwa ariko noneho nyuma aho twakoreraga ni inzu twakodeshaga twarabwiye noneho twebwe ni mu duhe uburenganzira dutanga inzu y'abandi turimo kuyikodesha ku mafaranga atubarwaho nabyo barabyanga
ni ukuvuga mbese ubwo urumva aho hantu harimo uburenganzira
buretse twumvikane mwakodesheje inzu muyishyiramo umusigiti noneho iyo nzu ntabwo yari yujuje ibyangombwa by'aho abantu bagomba gusengera ntabwo yari yujuje ibyangombwa pe turabyemera ibyo ngibyo none se kuki mwebwe mutayitanze
umurenge warayifunze wazanye ingufuri urayifunga bazanaga ingufuri bagafunga bafunga umusigiti noneho nyir'inzu
nyirinzu ubwo ngubwo ni twebwe ikibazo tumugeraho ni ukuvuga ngo yakomeje kuducaginga ya mafaranga yakomeje kuduca amafaranga twakodeshaga icyo ni ikibazo cyanyu ariko mwebwe mukodesha na nyirinzu ntabwo ari ikibazo cy'umusigiti cyo ibyo bivuye uko mbyumva ni umurenge wanze kudufungurira ngo dutange inzu y'abandi nimugende mubwire nyirinzu hanyuma musese amasezerano yo gukodesha
twara twarasheshe noneho pasiteri hari ikindi kintu yavuze ni ukuvuga ngo hari izindi nsengero nk'urugero naguriza katolike hari ibyo nabo batujuje nk'urugero kuri ngewe ndi umwenjeniyeri hari ibyo batujuje ariko mu byo batujuje mbibona nk'ibyo babasaba muri raporo iyo letere batwandikiye nyuma nyuma nko mu kwa gatandatu banyandikiye letere bambwira ko umusigiti nari nyoboye bawufunze nkurikije nk'ibyo katolike twari duhuje kuko ndabegereye cyane twari twegeranye n'urusengero rwa katolike nabo hari ibyo batujuje ariko ntibaduha uburenganzira ubwo ngubwo bumwe uvuga ngo katolike yo iri ku ibere niko navuga
aho ngaho mbese uwo musigiti wanyu uri ni hehe nimba pasiteri mushimimana ahazi nabyo araza kubikwibwirira ni hehe ni mu karere ka ni mu karere ka bugesera mu murenge wa ririma mu kagari ka kimaranzara eee reka rero pasiteri agusubize ndibwira ko afiteho igitekerezo urakoze
murakoze nawe eee pasiteri
numvise igitekerezo cya remo eee ariko ibyo avuga mu rwanda ntabwo bishobora gushoboka kubera yuko ibijyanye no gukinga insengero zitari zujuje ibisabwa ntabwo ari igikorwa cyakozwe n'umuntu umwe ngo tuvuge ko yaba yarashyizemo amarangamutima aho hantu avuga yego ndahaza ariko ntabwo nashoboye kuhagera ngo tumenye uko ikibazo cye cyaba giteye ariko kuko igikorwa cyo gukinga insengero zitujuje ibisabwa cyakorewe mu matsinda kandi ayo matsinda yabaga agizwe n'abayobozi ku nzego zitandukanye ndetse n'amadini n'amatorero muri ayo matsinda yabaga ahagarariwe mu buryo rero nta kurenganya kwigeze kubaho urutonde rw'ibisabwa rwabaga ruhari hanyuma urusengero rutabyujuje rukaba ruhagaritswe rukarindira yuko ibyo basabwa byuzuzwa hanyuma kandi ababyujuje insengero zabo zarakinguwe kandi hamaze gukingurwa n'insengero nyinshi zamaze kuzuza ibisabwa si nibaza rero y'uko ikibazo nk'iki mu rwanda gishobora kubaho kuko mu rwanda ni ahantu mu gihugu gikorera mu mucyo
aravuga ati gaturika iri ku ibere ubwo ngubwo arashaka kuvuga y'uko leta y'u rwanda isumbanisha amadini
ibyo ntabwo bibaho ko urumva leta ubundi ni umubyeyi hagati y'abana benshi se hari umubyeyi uvangura abana be ibyo birashoboka kuko ni nk'uko nawe bimaze kubivuga nta nubwo ari n'igikorwa cyakozwe n'umuntu umwe kugira ngo gaturika iba rijya kwibere kandi nta nubwo abahagarariye kiliziya gaturika ari bo bari bari muri ayo matsinda bonyine muri ayo matsinda yagiye agenzura insengero habaga harimo abayobozi b'amatorero atandukanye ntabwo rero ari kiliziya gaturika yarimo yonyine kugira ngo tuvuge yuko yenda yo yaba yarikunze ikiyungikiraho harimo abayobozi ba leta ku nzego zitandukanye harimo ndetse n'abayobozi b'amatorero
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na perezida wa riporodoro pasiteri mushimiyimana Pierre damien ku bushakashatsi riporodoro yakoze isohora na raporo mbese icyegeranyo ku burenganzira bwo gusenga ubwisanzure bw'amadini n'amatorero mu rwanda kuri telefone turi kumwe na erikiya erikiya
ndabumva ndabumva
niko erikiya iri zina ko rimeze nk'iry'abanyekongo uri hehe
ni tanzaniya ndisa n'intagari serike ehe ikibazo cyawe
ikibazo nabyambaze namaze gusahura ikijyanye n'amasengero ya katolika ndabona mu ndamaze gusahura ku burenganzira bw'isi neza
uti
nabyumvise ibyo mwari ko murabaza eee
hari ikibazo kijyanye na gatolika ah
ukuntu leta yashoboye kugurira amasengero
ntabwo ndi kukumva neza gatolika kugurura amasengero urashaka kuvuga iki
irimo kuvuga ko yatanga ubwishingizi bw'amasengero yego
ikibazo mwari ko muravuga ati wenda amaze kucyumva icyo bari kumubaza
yebaza
bavuga ati ah
ukuntu batangiye kugurira amasengero ah
eh, byagenze gutyo
eee uravuga ukuntu bayafunze amwe atari yujuje Eh.
ibyangombwa
Eh, ukuntu bayafunze
niko se erikiya ibyo ngibyo ko twabivuze mu makuru cyane nikoye ubwo ngubwo ko kuragira ngo pasiteri mushimiyimana afate iminota itanu agusobanura ukuntu kandi n'ubundi yabivuze ariko wari wakurikiye Eh, iki nabisoba- kiganiro yewe nabisobanurire gatoya byihuse kubera murabi- murabifiteho akamaro kanini reka noye kukunigana ijambo hanyuma pasiteri aze kukwibwirira urakoze cyane erikiya
Eh, nanjye ndashima yeee pasiteri Eh.
mushimiyimana
kumva ndakumva toma icyo kibazo cya erikiya nubwo turagerageza kugisubiza nubwo kiri hanze y'ubushakashatsi bwakozwe kuko ntabwo twagiye kureba uko eh, insengero zagiye zifungwa ariko nk'umunyarwanda hari icyo mbiziho Mm.
Ah, nk'uko nabibabwiye hari amabwiriza agena imyubakire y'insengero Mhm.
igihe rero cyari kigeze mu rwego rwo kurengera uburenganzira bw'abanyarwanda muri rusange kuko ah, muri rusange leta leta igomba kurebera abanyarwanda bose Mhm.
muri ubwo buryo rero yagenzuye insengero kugira n'imisigiti na za kiliziya kugira ngo harebwe niba zujuje ibisabwa
yego hanyuma biza kugaragara nyine ko hari insengero nyinshi abanyamadini bagiye bubaka uko babonye batitaye ku mutekano eh, bw'abazisengeramo Mhm.
insengero zimwe zi- zubatswe eh, nabi mu buryo zishobora guteza impanuka kandi zagiye zibaho eh, mu rwanda murabizi ko hari insengero zagiye zibwira abanyama- eh, ah, abayoboke hirya no hino mu gihugu Mm.
kandi hari n'insengero zabaga zirimo umwanda utakwihanganirwa ugereranyije n'aho igihugu cyacu kigeze bityo izo nsengero rero hagiyeho uburyo eh, bunyuze mu mucyo bwo eh, kubwira ba nyirazo yuko eh, abo bireba abayobozi b'amatorero n'amadini ko zigomba kuba zikinzwe hanyuma bakuzuza ibisabwa zikongera zigakingurwa muri ubwo buryo rero hagiye eh, leta yashyizeho amatsinda atandukanye harimo inzego zitandukanye harimo urwego rw'igihugu rw'imiyoborere harimo inzego eh, z'ibanze ni ukuvuga inzego z'akarere n'inzego z'imirenge ndetse n'abahagarariye amadini n'amatorero bagakora amatsinda hanyuma bagasura insengero zose bakazigeraho bakareba niba urusengero rwujuje ibisabwa urusengero rwujuje ibisabwa ntabwo rwigeze ruhagarikwa hanyuma urutujuje ibisabwa hanyuma rukaba rukinzwe bagasabwa yuko ibyo bituzuye babyuzuza harimo cyane cyane ibijyanye n'amasuku harimo ibijyanye n'amasuku ndetse n'ibyo n'ibikoresho byo kubuza indangururamajwi kugera hanze ku buryo bitabangamira umutekano w'abandi banyarwanda badasengera muri izo nsengero nuko rero igikorwa cyagiye kigenda kandi ni nabwo buryo icyo gikorwa kirimo kigenda mu rwego rwo kuzikingura kuko abujuje ibisabwa n'ubundi babimenyesha inzego z'ibanze hanyuma zikagenzura zigasanga bimaze gukwira hanyuma bagafungira urwo rusengero murakoze
pasiteri mushimiyimana perezida wa riporodoro niwe turimo tuganira rero kuri ubu bushakashatsi ku bwisanzure bw'amadini n'amatorero mu rwanda kuri telefone dufite joseph na ezekiel mbere y'uko mbaha ijambo nagira ngo pasiteri nkwibarize kuko nduzi abantu bashaka kugaruka kuri ibyo bintu byo gufunga ziriya nsengero zitari zujuje ibyangombwa kandi twibutse yuko ari ukuzifunga by'agateganyo ahubwo mu bushakashatsi mwakoze iki kintu cyo gufunga izi nsengero zitujuje ibyangombwa muri rusange abanyarwanda babyakiriye gute
murakoze cyane nk'uko ubushakashatsi bwacu bwabigaragaje twabajije abayobozi b'amatorero nk'uko twabivuze ariya matorero impamvu twayahitanijemo makumyabiri n'umunani ni amatorero agaragara mu gihugu hose mu turere twose tw'igihugu nubwo hari amatorero menshi twabibonye ariko amenshi ari mu mujyi wa kigali twashatse rero amatorero ari mu gihugu hose tuba ariyo tubaza tubaza abayobozi bayo tubaza abayoboke bayo ndetse tubaza n'inzego z'ibanze nk'uko mwabibonye ariko icyadutangaje cyane twari tuzi yuko tuzasanga abantu benshi barababaye yuko insengero zakiriwe ariko twatangajwe natwe no kubona yuko abantu mirongo icyenda na babiri ku ijana babo twabajije bose bishimiye kiriya gikorwa cyane cyane bakaba barashingiye ku musaruro wakivuyemo bavugaga ko rero leta yari yaratinze ahubwo kubahwitura ko ari nk'ubuhwituzi leta yabakoreye bakikebuka hanyuma bagatunganya insengero zabo bagasengera ahantu haboneye kandi hahesheje umunyarwanda icyubahiro radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nagira ngo nsabe joseph na ezekiel babe bashyize ku ruhande ibi bintu byo gufunga by'agateganyo ziriya nsengero zitari zujuje ibyangombwa tujye ku burenganzira koko n'ubwisanzure joseph we niko wiriwe neza
mukomere mukomere uratangaza iki se rero kuri ibi ngibi by'ubwisanzure n'uburenganzira bwo gusenga n'amadini n'amatorero
icyo navuga ndabona rwose biriya byari ibintu bikwiye kubera ko nabonaga ko hari igihe kizagera abayoboke b'amadini cyangwa se n'abafite amatorero bakazajya barwanira abayoboke bitewe n'ubwinshi bw'ayo matorero wari gusanga bamwe babuze abafana ugasanga bagiye kubahigira mu yandi matorero ugasanga bibyaye ibintu by'induru umva icyo kibazo pasitori yavuze yuko batagikozeho ubushakashatsi kuvuga ngo amasengero yafunzwe gute ngo byari bigamije iki n'ibindi yabivuze yabisobanuye nk'umunyarwanda nyine ukurikira uri no mu burenganzira bwa muntu ahubwo gusha kuri ubu burenganzira n'ubwisanzure
ngewe akabazo ndashaka kumubazaho gatoya ese nk'umuntu muri mu bakoze ubushakashatsi ntabwo baba baratekereje ku kintu cyo kuvuga ngo wenda hagenwe umubare ntarengwa w'amatorero kugira ngo bigabanye icyo kintu cy'akajagari sawa akabazo kanjye karako murakoze ye urakoze nawe joseph we pasiteri
ndabumva ibi bintu byo kuvuga ngo umubare ntarengwa w'amadini hari ibyo mwahuye nabyo mu bushakashatsi
ibyo ngibyo ntabwo twahuye nabyo ariko no mu bushakashatsi twakoze amategeko abivugaho kuko ntabwo ushobora gushyiraho umubare ntarengwa w'amadini ukurikije amategeko uhereye ku itangazo ry'umuryango w'abibumbye itangazo mpuzamahanga ku burenganzira bwa muntu ukajya ku masezerano mpuzamahanga ndetse n'u rwanda rwagiye rushyiraho umukono atandukanye yaba amasezerano mpuzamahanga mu by'imbonezamubano na politiki yaba amasezerano mpuzamahanga mu by'imibereho myiza n'ubukungu yaba amasezerano mpuzamahanga atandukanye u rwanda rwagiye rushyiraho umukono ndetse n'itegeko nshinga ndetse n'ariya mategeko yose nabarondoreye nta tegeko rishyiraho umubare ntarengwa w'amadini kuko abantu bafite uburenganzira bwo gusengera mu madini bakurikije umutimanama wabo uko babyiyumvamo mu idini bashaka bitwa kuba ritabangamiye umutekano n'ituze bya rubanda ubwo rero nta mubare ntarengwa uhari wo kuba bavuga ngo mu gihugu runaka hagomba kubaho umubare w'amadini n'amatorero angana gutya bigiye mu mategeko ubwo byaba binyuranyije n'ubwo burenganzira
birumvikana yuko ubwo haba habayeho kubugabanya kandi ntabwo buramutse bugabanijwe ntabwo ubwo burenganzira n'ubwisanzure byaba bicyubahirijwe kuko baba baguhatira kujya gusengera mu idini cyangwa itorero udashaka
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda bambwiye ko ezekiel nari nababwiye nawe ko ategereje ku murongo umurongo wacitse ariko turi kumwe noneho na jeremy yeremiya we uratangaza iki
navuga ko ikibazo cy'abantu basenga no kucyitondera kuko hariho abantu usanga bagomba gutera akajagari gusa aho kugira ngo bumvire amategeko leta ibahaye bakaba bagomba kwikiriza ahabo kubera ko muri inyungu baba barondera yego urakoze jeremy
murakoze namwe
pasito ibi ngibi byo gushinga itorera umuntu yishakira amaramuko byo mu bushakashatsi mwabikomojeho
icyo ni ikindi ubwo ni ubundi bushakashatsi twazakora ariko ntabwo twabukozeho nta nubwo muri uyu mwanya icyo kintu ushobora kukivugaho kubera yuko kuvuga ko umuntu yashinga itorero cyangwa idini ashaka amaramuko nta bushakashatsi twabikoreye twaba tugiye kugira abo dushinja ibintu kandi byabagaragara nk'ibinyoma kuko nta bimenyetso bihagije twaba tubifitiye
niko se pasite dutangira twavuganye na remo waje kuba umuyisilamu afata izina rya abudujariye yaje no kugaruka ubwisanzure n'ubwigenge bwo guhitamo no guhindura amadini mu rwanda ubwo bwisanzure n'ubwigenge nabyo birakorwa birimakajwe birubahirizwa ni ukuvuga leta yubahiriza ubwo bwisanzure n'ubwo bwigenge
murakoze cyane ngira ngo nk'uko byagaragajwe n'ubushakashatsi ubushakashatsi bwacu bwagaragaje yuko abanyarwanda bagera muri hejuru ya mirongo inani ku ijana bwagaragaje ko abayoboke b'amadini barenga mirongo inani ku ijana ubwabo aribo bihitiyemo amatorero basengeramo uyu munsi hanyuma abari hejuru ya abagera kuri cumi na kabiri ku ijana nabo bagaragaza yuko amadini basengeramo bayahisemo bakurikiye ababyeyi babo cyangwa bakurikiye abagabo babo cyangwa abagore babo ibyo nabyo ntaho bibangamiye na gato ubwisanzure bw'uburenganzira bw'abasenga kuko haba bihitiyemo haba bakurikiye ababyeyi cyangwa abo bashakanye nabo ni uburenganzira bwabo bwo kubakurikira kuko nta muntu wigeze ashyirwa mu idini cyangwa mu itorero ku ngufu mu rwanda ibyo rero mu rwanda uburenganzira bwo kwihitiramo idini usengeramo bukaba bwubahirizwa ijana ku ijana noneho ku bwisanzure n'ubwigenge se bwo kujya guhimbaza kujya mu misa kujya gusara mu musigiti kuramya imana byo mwabibonye gute mu bushakashatsi hari ubwo polisi ijya igera gutya tuvuge ikajya ku musigiti runaka ngo ntimwinjira ibyo hari ibyo mwabonye
ubushakashatsi twakoze bugaragaza nk'uko ubundi ibyo muvuga by'ubwisanzure n'ubwigenge bwo guhimbaza no kuramya tubisanga mu itangazo ry'umuryango w'abibumbye ryasohotse mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na rimwe mu ngingo ya gatandatu aho havugwamo ubwisanzure bwo kuramya no guhimbaza cyangwa gukora amakoraniro y'idini cyangwa imyemerere ndetse no gushyiraho ahantu ho gukorera ibyo bikorwa hanyuma rero mu rwanda nta na rimwe ibintu byo kubangamira kuramya no guhimbaza byigeze bibaho keretse haramutse habonetse ikibazo cyo kubangamira umutekano n'ituze bya rubanda nk'uko bivugwa ndetse iri tangazo riranabyemera yuko ubwo burenganzira bushobora kugabanywa mu gihe byaba bibangamiye umutekano kuko niba abantu bafite urusengero bakajya kuramya mu rusengero bakibagirwa yuko urusengero rukikijwe n'abandi bantu kandi bose batari abo muri bo badasengera muri urwo rusengero birumvikana ko bashobora kubangamirwa bakaba nabo bafite uburenganzira bwo kwiyambaza inzego z'ubuyobozi zikaba zabarengera ibyo rero mu rwanda hari igihe byigeze kubaho agahe gatoya bakebura abantu wenda bafunga ibyuma ahantu babaga babangamiye abantu baturiye insengero ariko kuri ubu ngubu baba abayoboke b'amadini n'amatorero nabyo ibyo basigaye babyitwararika ku buryo ibyo bikorwa nta hantu byumvikana muri iki gihugu cyacu cy'u rwanda tuvuge noneho rero kuko yego umuyoboke w'idini runaka umuyoboke w'itorero runaka aragenda akajya gusenga ariko agahura na pasiteri agahura na imamu agahura na padiri agahura na mbese abigisha reka tubyite abayobozi b'amadini
noneho imyigishirize y'amadini hari ubwo leta yinjira nimba ubushakashatsi mwarabikozeho leta yinjira mu birebana n'inyigisho amadini n'amatorero atanga
urabyumva amadini mbere yo kugira ngo akore ubundi aba agomba kubanza kugira ubuzima gatozi kandi aba yaratanze amategeko ayagenga muri ayo mategeko rero haba hakubiyemo ibijyanye n'imyemerere yayo n'ibyo agamije kwigisha ibyo ari byo akaba rero kugeza uyu munsi amadini n'amatorero mu rwanda afite ubwisanzure bwo gutanga inyigisho zayo nta muyobozi n'umwe uba bahagaze hejuru haba mu gihe cyo gusenga haba mu gihe cy'amateraniro amadini n'amatorero afite ubwisanzure bwo kwigisha abayoboke bayo bagendeye ku myizerere yabo kandi iyo myizerere baba baragejeje ku rwego rushinzwe amadini n'amatorero binyuze mu mategeko ayagenga radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na pasiteri mushimiyimana pierre damien perezida wa riprodoro riprodoro yakoze ubushakashatsi ku burenganzira bwo gusenga ku bwisanzure bw'amadini n'amatorero mu rwanda kuri telefone dufite leonard leonard we wiriwe neza
yego ndabumva cyane rwose uratangaza iki kuri iki kibazo cyo bwisanzure bwo gusenga
ko mutabitidemwa ngewe ndi ngaha ndi mu burundi yego
ndi mu ntara ya ruyigi yego
ibure ndababadwe
komeza turakumva
rero nagomba ndababaze ku cyerekeye inyoni ibi bintu by'amadini ni kubera iki abantu benshi usanga bariko baragira ibintu by'amadini farasi y'amadini kandi imana n'iyindi none igenda vuba
leona sinzi nimba ubushakashatsi bwa riprodoro bukomoza kuri icyo kintu reka nyir'ubwita kwisubirize urakoze
urakoze namwe
pasiteri mushimiyimana reka pasiteri mushimiyimana gusubize niko pasiteri ibi bintu uyu leonari wo mu ruyigi abaza ati kuki haba amadini menshi kandi habaho imana imwe byo ndibwira ko bitari mu bushakashatsi ariko hari hari icyo babivugaho
ntabwo biri mu bushakashatsi ariko nyine ibyo bijyanye na bwa na bwa burenganzira bw'umuntu n'ubwisanzure umuntu rero imana ni imwe mu by'ukuri ariko uko abantu bayiramya n'ukuntu abantu bayigeraho bayigeraho mu buryo butandukanye rero uko babyumva n'uko babishaka muri ubwo buryo rero bigatuma abantu bishyira hamwe bagakora itorero ryabo bijyanye n'uko babyumva n'umutima wabo mu nama n'imyizerere yabo ukwiri n'uko bumva iyo mana bakwiye kuyisenga n'uko bayigeraho uburenganzira bwabo rero bituma habaho amadini menshi radiyo ijwi ry'amerika niko se pasiteri mu bushakashatsi yego mu bushakashatsi mwakoze mwigeze muhura n'umuntu w'umubyeyi wavuze ati leta yantegetse ko umwana wanjye atajya mu idini twebwe dushaka
oya ntawo nta mubyeyi twigeze dusanga afite icyo kibazo buriya kandi yaba ari amatangazo nababwiye itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu uko ribivuga kuko rivuga ko umuntu afite ubwisanzure mu myemerere mu by'umutimanama n'uburenganzira bwo gusengera mu idini ashaka ariko nigeze no gukomoza kuri rya tangazo ry'umuryango w'abibumbye ryo mu gihumbi magana cyenda mirongo inani na rimwe bigaragaza neza ko abana abana bakiri batoya ubundi amategeko ari amasezerano avuga ko bagomba gusengeraho ababyeyi babo basengera cyangwa se aho abishingizi babo mu buryo bwemewe n'amategeko basengera ariko ibyo ibyo bigakorwa mu nyungu z'umwana kuko umwana batarabasha kumenya kwihitiramo no no no no n'ubwenge n'igihagararo byatuma abasha gukurikira inzira yihitiyemo icyo gihe rero ababyeyi bafite inshingano yo kumuyobora niyo mpamvu iryo tangazo ryateganije yuko yuko abana basengera ababyeyi babo basengera bazamara gukura bakuma hatababereye bakaba bagenda ariko ikibazo warumbanyije nta na hamwe mu rwanda umwana umubyeyi yategekwa yuko umwana we asengera ahanyuranye n'aho asengera cyangwa aho yifuza kuko umwana ashobora no gusengera ahanyuranye n'aho umubyeyi asengera bitewe n'uko umwana n'umubyeyi babyumvikanye ntabwo rero ntabwo nta tegeko rinahari yuko byanze bikunze umwana agomba gusengera hahandi nabivuze yuko byose bikorwa mu nyungu z'umwana iyo umubyeyi abonye umwana yihitiyemo idini cyangwa itorero akumva ntacyo bibangamiyeho bizabangamiraho umwana amuhura uruhushya akahasengera
ijwi ry'amerika niko se pasite mu bwisanzure mu burenganzira bwo gukora bw'amadini muvuga mu bushakashatsi bwanyu ko mwasanze nta buringanire bw'abagore n'abagabo buri mu buyobozi bw'amadini biteye bite
nibyo urakoze cyane dukora ubu bushakashatsi nk'uko mubivuze mu gihugu hose aho twagiye nababwiye ko twagiye tubaza abayobozi b'amatorero n'amadini ikintu rero cyatugaragariye ni uko mu by'ukuri abagabo nibo biganje mu buyobozi abagore bakaba ari bake cyane ku buryo iyo urebye umubare w'abagore uri mu nzego z'ubuyobozi bw'amatorero ubona ukiri mutoya uri hasi cyane mu buyobozi hakaba higanjemo abagabo mu by'ukuri uburinganire n'ubwuzuzanye twavuga ko muri urwo rwego buri hasi
none se ko leta y'u rwanda biri no mu itegeko nshinga ivuga iti reka dukore uko dushoboye rwose abagore byibura babe mirongo itatu ku ijana mu nzego z'ubuyobozi ho muri ubwo burenganzira n'ubwisanzure bw'amadini leta ntabwo iraza kubabwira ngo kuki abagore bakiri barindwi ku ijana naho abagabo bakaba mirongo icyenda na batatu ku ijana mu buyobozi bw'amadini n'amatorero ntabwo baraza kubibabwira
ntabyo barababwira ariko ntabwo twabuze kukigaragaza nk'ikibazo ariko buriya hari impamvu zishobora kuba zibitera nazo zitahita zikemuka uwo munsi ni ukuvuga ko hakirimo inzitizi urabona hari amadini n'amatorero bagiye bafite amategeko abagenda atandukanye hari amadini ubwayo mu buyobozi usanga ayoborwa n'abagabo gusa ntabwo buvuga ayo ariyo twayavuga kubera iki kandi bigaragarira buri wese mu bagatolika mu bayisilamu ibyo ngibyo birahari ntabwo twabyihisha twikomereza
hanyuma hari n'andi aho umuyobozi ajyaho akazava hari uko agiye muri pansiyo aho badatora ngo bagire za manda urumva ntabwo wamukuraho nta mpamvu kugira ngo umusimbuze umugore aho haracyarimo inzitizi ariko muri rusange twabonye yuko umubare w'abari n'abategarugori bari mu nzego z'ubuyobozi z'amadini uri hasi cyane
hanyuma mu bushakashatsi ntabwo mwahuye n'abantu bababwira bati ariko rero leta yari ikwiye nabyo kubyinjiramo hanyuma ikareba ukuntu ibyo bintu byakosoka
mu bo twabajije rega buriya amatorero n'amadini sinzi ukuntu nibo bivuge mu kinyarwanda ni abantu b'abakonservateri cyane ni abantu bafite amahame bakomeza kugenderaho ntahindagurike
amahame y'amadini n'amatorero ntabwo ari amahame ahinduka uko bwije uko bukeye usanga baba bagendera ku bintu bya kera mu buryo kubihindura atari umunsi wa none n'imyumvire rero yaba iy'abayobozi yaba iy'aba n'itorero abayoboke b'amadini n'amatorero nayo iba iteye gutya ku buryo icyo kintu kugihindura ntabwo ari ikintu umuntu ahindura uyu munsi ni ikintu gisaba kugenda umuntu yigisha asobanura ntabwo byahinduka uyu munsi cyangwa ejo
pasiteri abafasha fatuma arimo zikarara arimo gushaka abantu ntugire ngo twigombye mu magambo wowe nanjye twenyine ni uko imirongo ya telefone iri kumugora cyane ariko ntabwo atari kugira kugira ngo ashake abantu dukomeze tuganire none igihe kibashakisha reka twikomereze ariko kandi ariko kandi nibutsa abatwumva ko uri pasiteri mushimiyimana Pierre Damien perezida wa ripurodoru hanyuma turaganira ku cyegeranyo cy'ubushakashatsi ripurodoru yakoze ku burenganzira bwo gusenga n'ubwisanzure bw'amadini n'amatorero mu rwanda noneho iki cyegeranyo cyerekana iki muri rusange abanyarwanda muri rusange bavuga gute ubu bwisanzure n'uburenganzira bwabo bwo gusenga no kwihitiramo idini
murakoze cyane muri rusange ubushakashatsi bwacu bwagaragaje ko hejuru ya mirongo icyenda na kabiri ku ijana y'abayobozi n'abayoboke b'amadini twabajije bagaragaje yuko bemeje yuko ubwisanzure n'uburenganzira bwo gusenga mu rwanda byubahirizwa ushingiye kuri ya mategeko nababwiye yaba itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda nk'uko ryavuguruwe kugeza uyu munsi ushingiye kuri rya tegeko nababwiye rishyiraho ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere ushingiye kuri ya mabwiriza nababwiye ajyanye no kubaka insengero ibyo byose bigenzuriwe hamwe basanze uburenganzira bugiye bukubiye bukubiye muri ayo mategeko basanze bwubahirizwa kandi n'abagaragaje yuko babangamiwe ni bake cyane bagaragaje ko ubwo bwisanzure ari bukeya ni bake cyane aho cyane cyane hari abavuze yuko nk'igikorwa cyo gufunga insengero cyababangamiye bitewe n'uko bagiye bakora ingendo ndende bajyaho insengero zujuje ibisabwa ziri ariko uwo mubare ni muto cyane ugereranije n'abantu mirongo icyenda na babiri barenga mirongo icyenda na babiri ku ijana bemeje ko ubwisanzure n'uburenganzira bwo gusenga mu rwanda buhari
none se bababwiye impamvu bahitamo amadini kuko nko mu cyegeranyo cyanyu muvuga ko umubare munini w'amayo- w'abayoboke b'amadini n'amatorero wiganje muri kiliziya gatolika mu baporoso no mu bayisilamu hari impamvu bababwiye bihitiramo ba- ituma bahitamo ayo madini
Ah, ni- twarabivuze muri iki cyegeranyo impamvu i- icya mbere ni uko ayo madini ni aya kera mu rwanda Ya- yahageze azanye n'abakoloni amenshi akaba yarahageze mbere y'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na kabiri ariya madini afite abayoboke benshi mu rwanda hanyuma twarabivuze yuko urebye ibi- ibijyanye n'imyemerere bisa nk'aho bigenda bi- bi- biba nk'umuco aho abana bagenda bakurikira ababyeyi babo mu mu buryo bw'imyemerere abahindura cyane ugasanga ni bake ibyo rero nibyo bituma usanga ayo madini yahageze kera mu rwanda ariyo yiganjemo abayoboke benshi bikaba byarabaye nk'umuco
byabaye nk'umuco twarabivuze mu bushakashatsi bwacu ko usanga iyo aho umubyeyi yagiye asengera ah, yagiye asengera abana bagiye bamukurikira abuzukuru n'abuzukuruza gutyo ugasanga byabaye nk'umuco niba abantu bara- barakomeje basengera nko muri kiliziya gatolika baka- bakagenda bikaba uruhererekane cyangwa se mu baporo cyangwa mu bayisilamu ugasanga ni uko twagiye tubibona niko ubushakashatsi bwacu bwabigaragaje Mm. muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika turaganira rero kuri raporo y'ubushakashatsi bwakozwe na riporodoro ku burenganzira bwo gusenga n'ubwisanzure bw'amadini n'amatorero mu rwanda umutumirwa pasiteri mushimiyimana pierre damien ni wo mu bapantekote ariko turaganira ari perezida wa riporodoro ntabwo tuganira nk'uko ari umwigisha niko se pasiteri
ndabumva neza nubwo izo izo ngofero zombi mu by'ukuri twabi- twazikoresheje uri umwigisha uri pasiteri ubundi bivuga umwigisha nimba ntibeshya hanyuma Mm.
ukaba n'umuntu uharanira uburenganzira bwa muntu wowe ku giti Mm, ndabona.
cyawe wowe ku giti cyawe um- n'umutimanama Ndabona.
wawe ubona ko ku bwisanzure bwo kwihitiramo idini bwo gusengera aho ushakiye igihe ushakiye bwubahirizwa mu rwanda
rwose n'umutima nama wanjye ndabihamya yuko uburenganzira bwo gusenga n'ubwisanzure bw'amadini bihari mu rwanda kuko nanjye idini ndimo nta muntu warinjizemo Eh, itorero nsengeramo nijye naryihitiyemo nanarigiyemo ndi mukuru mfite imyaka makumyabiri n'irindwi mbere wari muri Nta iyihe muntu dini karame mbere wari muri iyihe dini
ntaryo eh ntaryo nta- ntaryo nateraniraga aho mbonye nta na rimwe nari narigeze mbatirizwamo eh Ah, aho rero mpitiyemo mpitamo gusengera muri adeperi mhm.
yego hanyuma uraniga uba pasiteri kandi nta n'umuntu n'umwe wampitiyemo aho ngomba gusengera nijye nabyihitiyemo n'abandi rero ni uko niko bimeze Ah. iyo tuvuga uburenganzira n'ubwisanzure burya tuba dutunga agatoki leta ibuza abantu amahwemo noneho ubwo ngubwo wowe nta muntu wo muri leta wavuze ngo "Mm, ngo kuki ugiye muri iriya dini
reka reka ibyo mu rwanda ntabwo bihari ubwo Ah.
se ninde wakubaza ngo wagiye muri iri dini cyangwa ngo wavuye muri ibi ngibi Ah.
kereka wenda nk'aba- nk'ababyeyi ariko se nka leta nka leta ibyo ngibyo irabishinzwe reka leta igushyira- ishyiraho uburyo Mm.
abantu bashobora guterana mu materaniro mu buryo o, mu buryo bwubahiriza umutekano w'abantu aho uko insengero zigomba kuba zimeze eh, n'ibindi n'amategeko agenga amatorero igashyiraho ama- am- amategeko ariko ntabwo eh, leta yinjira mu misengere cyangwa uko abantu basenga baba basenga bapfukamye cyangwa bicaye cyangwa bahagaze bakoma amashyi cyangwa se batuje ibyo ntabwo leta ibyo ntabwo leta nta nubwo biri mu nshingano zayo rwose nta nubwo ibireba akanyuma kugira ngo dusoze iki kiganiro hari ibihugu biba bifite amadini ya leta mbese abaturage bose bagomba gukurikiza mu rwanda byifashe bite
ngira ngo ibyo biri no mu itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda leta yacu ni leta idashingiye ku idini ni leta rayike niko mu ki- mu gifaransa babyita gifaransa nabyita Eh, ubwo na- na- ni leta rero idashingiye ku myemerere yego niyo mpamvu rero ibyo biduha n'uburenganzira buri munyarwanda bwo kwihitiramo nta kimubangamiye imikino pasiteri mushimiyimana Pierre damien perezida wa riporodoro ndagushimiye cyane rwose
murakoze namwe sitoma
ijwi ry'amerika ndabashimiye mwese uko mungana murakarama